radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro agasaro ka buraga umwihariko wa muri isanga ku ijwi ry'amerika ikiganiro mutegurirwa kandi mugezwaho nanjye venuste nshimiyimana mu kiganiro agasaro kaburaga cy'uyu munsi turakira muhire jacques wari umaze imyaka mirongo itatu atandukanye n'umuryango we turamuhuza n'umuvandimwe we silivia ingabire nawe wari umaze iyo myaka atazi amakuru ya musaza we agasaro kaburaga kabonetse turakira kandi abandi bana babuze ababyeyi babo bakababurira mu rwanda no muri kongo mu cyahoze cyitwa zayire ndakira abashaka abavandimwe babo bahoza ku mutima babategereje
agasaro gasanga yandi ku rubingisa agasaro gasanga yandi ku rubingisa gasanga yamwe ngako karaje agasaro gasanga yandi ku rubingisa agasaro gasanga yandi ku rubingisa gasanga yamwe ngako karaje agasaro gasanze yandi nyuma y'imyaka mirongo itatu mu kwezi kwa kane umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine nibwo umwana w'umuhungu witwa muhire wari ufite imyaka ine yatandukanye n'ababyeyi be yabaye mu kigo cy'imfubyi i nyamata ahava abonye umuryango umurera niho yabatirijwe yitwa jacques ni umwana utazi inkomoko ye dore uko yabimbwiye ashaka umuryango we jacques muhire atuye mu karere ka bugesera umurenge wa mayange akagari ka kagenge umudugudu wa kiruhura twatandukanye n'umwana umwana nibonye ndi muri aruferina nibona bampamagara muhire jacques ariko jacques bayatubatije mbizi ko twayituye muri aruferina nahageze nitwa muhire batubatira jacques none se wageze muri oruforine ufite imyaka ingahe
nageze muri oruforine mfite imyaka ine nibyo mbona ku ifishe yanjye ya ferina wahageze uturutse he nta karere kariho kuko fayiro mfite yanditseho muhire jacques w'imyaka ine uri muri aruferina gusa nta kindi kintu kiriho cy'akarere n'aba naruturutsemo cyangwa umurenge iyo oruferina wagiyemo yari iherereye he iherereye mu mujyi wa nyamata ahari muri kanzenze none se ubwo niba waragiye muri oruferina y'i nyamata ntabwo utekereza ko ushobora kuba ukomoka aho ngaho mu bugesera ibyo twabitekerezaho ariko noneho iyo fishi iriho ko bashakishije bakabura umuryango aho ngaho muri bugesera kuko hariho abantu badushakiraga ariko banditseho ko bashatse bakamubura bakabura imiryango yacu dukomokamo muhire impamvu mbikubwira ni uko hari umwana nkawe ni uko we ari umukobwa yaje hano mu kiganiro agasoro kaburaga ambwira ko ashaka ababyeyi be yambwiye ko batandukaniye hirya aho ngaho nimba ari ku ruhuha harahari ku ruhuha
ku ruhuha harahari mu karere ka bugesera kuko n'ubundi ngo abana bazanwaga muri nyamata aho ngaho abenshi babaga baturutse muri arusena bari bashyize ruhuha ariko bagashaka kubagira nabi barahabakura babazana nyamata kwa mingeti kuko ariho hari hari umutekano bazanwa n'inkotanyi uwo mwana rero yambwiye ko ariho atandukaniye na nyina nza kushakisha nyina ndamubona n'umwana ari aho ngaho i nyamata nsanga na nyina nawe atuye aho ngaho i nyamata bahuriraga mu isoko bataziranye kandi ari umwana na nyina nawe rero ushobora kuba ufite ababyeyi aho ngaho mu bugesera wumve rero yuko ugereranyije ushakishije wasanga ko abana abari ku ruhuha bazanywe aho ngaho i nyamata ariko nabo ntibari bavuye kure bari abana bavuye mu bugesera bahunga n'ababyeyi umubyeyi uri butwumve hano mu kiganiro agasaro kaburaga azi ko yabuze umwana w'imyaka ine muri mirongo cyenda na kane witwaga muhire azagusanga aho ngaho i nyamata ngaho mbwira wagiye izina ryawe urizi uzi ko witwa muhire none se papa wawe wari umuzi ntabwo nari muzi mama wawe se wari umuzi
ntabwo nari muzi hari abavandimwe se wagiraga ntabwo na- ntabwo mbizi kuko urumva muri iyo myaka ine niba nari njye njyenyine cyangwa se nkaba nanjye abankurikira byo ntabwo nabimenya Eh, iyo wabaga muri mu rugo ntabwo wabonaga hari mukuru wawe cyangwa se mushiki wawe wabonaga uri wenyine n'ababyeyi
mm, nabonaga njye gusa icyo nibuka gato Mm.
ndi muri aruserina reba hari ukuntu bafashagitaga nk'abana bakabashyira ahantu hamwe ku gitanda ari babiri Mm.
ndibuka ko hari umwana twabanaga ajya gukunda kumbwira ngo ba- ngo mama azaza dusange hano uwo mukobwa sinzi uko yavuye muri arufana ngo bamwade butagende sinzi ngo yahereye he gusa yajya akunda kumbwira ngo mama azadusanga hano bamwitaga shantari kari akana k'agakobwa yitwa shantari ariko sinamenya ngo karenge he kasohotse katarufena ntabwo mbizi pe
agasaro kaburaga kabonetse
inkuru ya muhire imaze gusohoka mu kiganiro agasaro kaburaga abambasaderi b'ijwi ry'amerika baraduhamagaye baduha amakuru ndetse n'ababyeyi baraduhamagara kuva i kirehe na karongi kugeza mu bugesera batubwira bati uwo mwana ni uwacu nyuma y'iminsi nganira na buri wese wari ufite amakuru wampaye ayimpamo ni potogene ntamushobora atuye mu murenge wa mayange mu bugesera yari aturanye n'ababyeyi ba muhire yangejeje kuri mushiki wa muhire silvia ingabire atuye mu murenge wa mayange akagari ka kagenge umudugudu wa taba
Alo, mwiriweho mwiriwe neza.
ni ingabire silvia tuvugana Yego niwe.
Mm. Jyewe nitwa Venuste Nshimiyimana ndi hano mu kiganiro agasaro kaburaga ku ijwi ry'Amerika Yego.
nari nguhamagaye ngira ngo nkubaze nagiye nzenguruka nyura hirya no hino abantu baza kumpa amakuru eh, ko ushobora kuba eh, uri umuvandimwe w'umuntu waje hano mu kiganiro agasoro kaburaga ushakisha umuryango we hari uwitwa muhire hari umuvandimwe ufite witwa muhire Umuvandimwe ndamufite nabuze muri mirongo icyenda na kane.
mwaburanye gute Umuvandimwe twari kumwe turi abana babiri turi kumwe na papa na mama.
Mhm.
Turahunga tugera ahantu bita ku Kirenga ni mu murenge wa Mayange.
yego Tuhageze rero tumusiga aho ngaho ko twari twasize ibintu mu rugo dusohotse nk'abasubira inyuma tugiye kuzana ibindi byasigaye.
Mm.
kuko rero uwo muhire yari umwana muto afite imyaka ine bara- papa aravuga ati siga wananiwe turagusanga hano tugarura Mm.
ubwo tumaze kugera mu rugo twabaye nk'abasubira inyuma kuko kuva ku kirengo ujya iwacu niho gusubira inyuma ubwo tugize ngo dusubireyo tubura inzira nyine intambara iba yakamejeje tubura uko dusubirayo Mm.
twamaze nk'iminsi itatu ku munsi wa kane tugiye kumureba aho twamu- twamusize dusanga tumurishirije abitumye gihunika noneho dusanga muri icyo gitondo cyo ku isabato twari twahuze ari ku wa kane kuri ibyo twamusize Mm.
muri icyo gitondo tumenya amakuru y'uko nyagihunika baharashe ubwo muhire tuburana gutyo cyakora intambara ikirangira twabashije kujya dushakisha amakuru kuri kuruwa ruje tureba amafoto tukabona ntawe urimo natwe tukohereza amafoto ye birangira rero tumubuze gutyo
ntabwo mwigeze mujya gushakishiriza muri za oruferina zari aho ngaho mu bugesera ngo murebe nimba umwana ataba hari uwamutoye akamujyanayo
njye ntabwo nigeze njyayo kuko urumva icyenda gatanu ababyeyi banjye nabo bahise bapfa mama yarapfuye na papa arapfa yo komera ubwo nari nsigaye ndi umwana ufite nk'imyaka nka cumi n'umwe Mm.
ntabwo nigeze njya gushakishiriza ruserinani ubwo nari nzi aho zerekeye gusa icyo umuryango wanjye wakoze ba marume bashakishaga kuri kuruwa ruje yabagije ubwo yabagije nibwo bashakishaga turamubura Mm.
Mm, mwavutse muri abana babiri gusa mu rugo twari babiri
ni ukuvuga yuko muhire mwarakinanaga uramuzi neza cyane muhire ndamuzi neza nari yarankurikiraga ariko murusha imyaka itandatu yose Mm.
numva rero nari mukuru muhire muhire ndamuzi waramuteruye naramuteruye naramuhetse uri igikara uri inzobe u- u- ngewe ndi inzobe kandi nawe yari inzobe ntabwo bamwitaga akazungu oya ntabwo bamwitaga akazungu izina rya muhire niryo twamwitaga mpamya ko nta n'irindi yari azi kuko irya kabiri ntabwo twakundaga kurimuhamagara irya kabiri rye ni irihe irya kabiri yitwaga diyedoni
agasaro ka buraga
agasaro ka buraga
mwabyumvise aba bavandimwe ingabire na muhire bamaze imyaka mirongo itatu batuye mu karere kamwe mu murenge umwe yewe no mu kagari kamwe ariko bataziranye birumvikana batandukanye ari abana babuze ababyeyi ari bato guhuza abana babiri b'imfubyi sinabyita amahirwe nanjye ubwanjye nicyo kiganiro cya mbere cy'agasaro kaburaga cyankomerekeje umutima ndi kumwe na muhire na ingabire muhire aribuka ijambo twavuganye dutangira gushaka umuryango we wari wambwiye ko bishoboka yuko hari igihe umuntu ashaka ababyeyi baturanye bari mu murenge umwe bari mu kagari kamwe birirwa bahurira mu masoko rwose ntibamenyane birashoboka cyane kuko wari wambwiye ko bishoboka hari abo wasanze umwana na nyina baracuruzaga mu isoko rimwe ariko ntibamenyane aho ngaho mu bugesera
Eh, hano mu bugesera nyamata none rero ubu muri kano kanya uri kumwe na ingabire siliviya ah, siliviya ibimenyetso byose birasa naho bigaragaza yuko muhire ari musaza wawe nagira ngo ufate kano kanya umusuhuze
mama nshimwe ndwaye icyubahiro muhire karame kabiri turaho muhire muraho neza
ni ukuri ndaho ndashima imana nk'uko wabyumvise nitwa ingabire siliviya yego ndi mushiki wawe muhire ni ukuri nta gushidikanya ndi mushiki wawe
yego nk'uko n'ifoto Nanjye nabonye bu- yanyibukije neza umunsi twakuburaga muhire uri musaza wanjye muzi nta gushidikanya none ongera umubwire gatoya uko mwamubuze
mwakoze nyine rero tujya gutandukana twari kumwe n'ababyeyi papa na mama nyine yari njye nawe gusa nibo bana bari bafite turahunga rero munsi y'ibihunga twaragiye tugenda twikoreye ibintu dushoreye n'ihene we wari umwana muto ufite imyaka ine ushoreye ihene turagenda tugera ahantu ku inshuti ya papa yitwaga benwa yari atuye ahantu hitwa ku kibenga tugeze rero imvura aba yananiwe papa aravuga ati sigara turaza kugusanga hano tugarutse twaragiye dusubiye mu rugo kugira ngo tugaruke tukurebe biranga dusanga nyine amasasu yabaye menshi cyane mu nzira tubura inzira twamaze iminsi itatu tutakubona tuta- tuzi ko nyine twagusize kwa benwa ku munsi wa kane rero twazindutse kare tuza kukureba dusanga uwo musaza benwa nawe ari mu rugo wenyine atubwira ko yaguhungishije ahantu hitwa inyagihunika tujyana n'umuryango we ubwo rero uwo munsi twaje wa kane nibwo twasa- twafashe amakuru y'uko nyagihunika baharashe tuza kubona abahungu ba benwa babiri bacitse ku icumu baje biruka cyane nibo baduhaye amakuru ko barase wari uri hanze umaze kubyuka hamwe n'umukecuru w'uwo benwa umugore we ubwo ni ayo makuru twafashe dutaha gutyo muhire dutandukana gutyo ni uko nguko twatandukaniye hamwe muhire Hmm, urakoze cyane kumuha ayo makuru muhire rero nawe nguyu mushiki wawe ingabire siliviya nawe musuhuze
nanjye ndamusuhuje
yego mwiriwe neza ingabire
uriwe neza Ha- hanyuma se nimba nemere kuba nakubaza Mhm.
nyuma yo kumva ko barasheka aho ngaho ku nyagihunika Mm.
nta na rimwe mwigeze mushakisha nibura ngo mumenye ngo nimba naguye aho cyangwa nahavuye se ntabwo mwaba mwarigeze mushakishiza amarufe narari inyamata ari mende hari hari arufe inyamata hariya niyo mpamvu baba yatumye mudashakisha kandi ntabonye mfa nta Rero- n'uzi iherezo ryanyu tumaze kukubura ubwo twaratashye urumva hari mu ntambara hari mu bihe bibi no kugira ngo tugere mu rugo kwa- twagendaga twihisha ducicikana n'amasasu rero nyuma yaho ababyeyi ba- ba- ntabwo bamaze igihe kirekire bahise bapfa njyewe nsigara uko nguko nari maze kugira imyaka cumi n'umwe kuko byari bigeze icyenda gatandatu rero ntabwo twashakishije muri arusenasi nari nzi ngo zerekeye hehe nanjye nari nsa n'uwahungabanye bakora ba marume kuko barahari nyuma yaho bashakishije kuri kuruwa ruje yajyaga izana amafoto n'imodoka yajyaga izi yatambagiza nuko tukareba amafoto ifoto tugasanga ntawe urimo muhire natwe dufata amafoto yawe tuyahereza izo modoka zagendaga zihunga ahantu hose birangira rero nta makuru yawe tumenye muhire ni ukuvuga ngo byarangiriye aho hanyuma se uravuga ko utuye mu murenge wa mayange ntabwo byoroshye kuba umuntu amaze imyaka makumyabiri n'irindwi mu murenge wa mayange awugendamo awubamo mwigamo ugasanga kereka nimba nta bandi bantu bakuru bari bahari se muri uwo muryango nibura bari banzi ku buryo twaba tutarabuye nibura bavuga Muhire ngo ko- twabuze bumve ko nimba ababyeyi ba- bacu bamaze gupfa hasigaye ba marume marume ubucura bwo kwa nyogokuru niwe navuga ko yari umuntu wenda waba utuzimo gakeya ariko nanjye ubwo nde- ndatangaye kumva ko muhira ari mu murenge wa mayange nanjye ariwo ndimo n'akagari turagahuje muhira ndetse ko akagari tugahuje mukuru usibye uwiteka wenyine wafate kugira ngo duhure nta n'imbaraga z'umuntu zabikora ntabwo rero nakubwira ngo hari umuntu wagushakishije mukuru amakuru ngewe mfite nayo ngayo ni uko byagenze muhire ibibazo byawe ufite birumvikana kandi eh, nanjye nabimubajije mbere aransubiza nibaza ukuntu um, bari bazi aho bagusize ntibashobore kujya kugushakira muri rufina y'i nyamata Eh, ariko birumvikana ko mushiki wawe nawe yari akiri mutoya yari umwana muto eh, nawe yari yahungabanye amaze kubura ababyeyi kugira ngo ashobore kuza kugushakisha ntabwo byari byoroshye yagerageje kuri croix rouge no gutekereza ko uri muri orufine ntabashoboraga gutekereza yuko uri hafi aho nanjye kubitekereza ni kwa kundi nibwiye yuko umwana nkawe muto w'iyo myaka nta kuntu bari kugera muri rufina y'i Nyamata utari uw'inyamata niyo mpamvu nakubwiraga yuko uri uwaho ngaho nyirizina tubishimire imana yuko igihe kigeze ukaba ubonye umuryango ndagukomeza kubera ko utagifite ababyeyi ariko ubonye mushiki wawe umwe mwari abana babiri gusa mu rugo abana babiri rukumbi ubwo ubonye mushiki wawe ubonye ba nyokoromi barahari uzabona abandi bo mu muryango uzasanga bakakwakira ukongera ukaba umwana nta kibazo mumbabarire ndaza kubaha nimero kugira ngo muganire muvuganire mu gikari ah, n'igihe nikigera nabwo tuzaza nk'uko dusanzwe tubikora ku bandi bana b'ijwi ry'amerika bo dushoboye guhuza namuhire tuzamuherekeza tumuvane mayange tumujyane mayange mumurike tumugeze mu muryango ariko muzaba mwarangije kuganira mbere y'uko mbareka rero ngo mugende nagira ngo mbabaze mpereye kuri wowe muhire niwe waje mbere hano ku ijwi ry'amerika wuje mu kiganiro agasaro kaburaga udushaka uvuga uti mfasha unshakira umuryango umuryango urawubonye nagira ngo nkubaze eh, urumva umeze ute magingo aya
ntabwo buriya ibyo kuvuga bimeze neza naba nkubeshye kandi nkubwiye ngo mpise mbyakira byo kwishima nabwo naza kuba nkubeshye gusa ni byiza ko umuryango ubonetse ariko nanone ni ikibazo ntahita niyumvisha ukuntu umuntu ari imange nanjye nkaba ndi imange rwose turi mu bikari bimwe twahuriye mu masoko ubwo twahuriye he buri guhita ubinyumvisha ngo muhire ubonye umuryango uri imayange uri imayange mu myaka makumyabiri n'irindwi ntabwo nahita ngo ndishimye bimwe bavuga ngo umuntu aratungwa arishimye gusa nanone sinabavuga ko kuba numva muhire ntakiri umwe ari ibintu binejeje Okay? kumva ngo muhire mfite mushiki wanjye arabonetse ni ibintu byiza ariko nkibaza iyo myaka nabwo nkagaruka nkumva ni ibintu bigoye umutima wanjye kutabyakira birumvikana ndasaba cyane kugira ngo uzagire imbaraga zo kugira ngo ubyakire kubera igihe wamaze muri oriforina ugasohoka ntabwo wasohotse ukimeze nk'uko wari umeze winjiramo ufite imyaka ine wari wahindutse ntabwo bashoboka kukubona ngo bakumenye ndasaba cyane kugira ngo ubyakire u- uretse ibyo gusa unakire yuko nubonye umuryango usanze hari babiri bi- intwari bata- batawurimo ibyo nabyo ugomba kubyakira ntabwo byoroshye ndasaba cyane kugira ngo ugire imbaraga yego
none wowe ah, ingabire sofiya musaza wawe uramubonye imyaka yari ishize urumva ibibazo yibaza ngaho umusubize nawe nimba hari icyo wumva ushaka kumubwira
murakoze cyane njyewe rwose nshimye imana cyane kuko igitangaje nkoreye muhire ndamubwira ngo mwihangane rwose kuba atabyakira ntabwo nabimurenganyiriza kuko imyaka ishize ni myinshi ariko muhire ndagira ngo mubwire ko nanjye buriya nahuye n'ibibazo bikomeye nkimara gusigara ndi umwe ko mfite imana ndi umwe ntagira umuryango ntagira umubyeyi nkaba ntagira uwo tuvukana ibyo bintu rero muhire nanjye byarahungabanyije nubwo abaye aho ngaho utagira umuryango ariko nanjye nawe mfite igikomere ndagira ngo ubwire ko kubera izo mpamvu nabyaye mu bana nabyaye nahise nise izina mu bihe kugira ngo ntazabyibagirwe kuko numvaga iteka muhira ariho numva ko nta muhanzi nkavuga ngo ko rikosa ariho ariko nubwo nta mwana hibereye ariko nise muhira kugira ngo ntazibagirwe iryo zina ryawe niyo mpamvu rero mu gihe ntabwo nakurenganya kuko imyaka ishize ni myinshi uri mu murenge wa mayange nanjye ariwo ndimo ariko nanjye narahungabanye ariko nanyuze mu nzira nyinshi tuzabiganira nitugire amahirwe yo guhura ariko wihangane muhire wumve ko ndiho nabonye umuvandimwe wa kabiri njye nshimye imana cyane kuko niyo yabikoze ntabwo ari umuntu ubikoze ahubwo ni uwiteka wabikoze kugira ngo agaragaze imbaraga ze zikomeye rero ufite umuryango nshuti wawe ndahari ba marume na bo uzababona dufite data wacu umwe niwe wasigaye na mama wacu barahari mu bintu kurikomera kandi uzabyakira
ngaho rero murakoze cyane um, nagira ngo ngushimire muhire kuba warize ikiganiro agasaro kaburaga twavuganye kenshi ndagushimira uh, ubutwari ndagukomeza ndakwifuriza amahoro n'amahirwe mu muryango mushya mu kanya ndabaha nimero kugira ngo muganire mushirane urukumbuzi hanyuma igihe nikigera muzambwira kugira ngo nanjye nze twifatanye mufashe kwishima ngaho rero muhire warakoze cyane kuza ku ijwi ry'amerika mu kiganiro agasaro kaburaga ushakisha umuryango wawe eh, nkwifurije amahoro y'imana ukuri murakoze kandi namwe ndabashimye cyane sylvia ingabire ubonye musaza wawe warakoze kumwitirira uwabyaye eh, kugira ngo akugume hafi agiye kukwegera noneho ngaho nawe nkwifurije amahoro y'imana ukuri murakoze imana ibaha umugisha ku bw'ubwitange bwanyu kandi imana izabibibikire pe urakoze cyane ngaho rero niwo muhamagara niwe mukuru ngiye kumuha nimero muhire ngiye kumuha nimero zawe hanyuma guhamagare
ni ukuri murakoze kandi nanjye ndamwakira agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse aho uri hose tega amatwi ijwi rya amerika rigususurutse mu ndirimbo mu makuru mu biganiro agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse mu muryango Hey, yeah, na, na, na. We have been waiting for you, Agasaro. Your family, they are very happy to see you again. Your family, they are very happy to hear your voice on the radio. Voice of America, ijwi rya America.
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine umuryango w'umugabo witwa ngayaberura jean marie vianney wari umushoferi mu kigo cy'igihugu cyari gishinzwe itangazamakuru orenfor yari atuye i nyamirambo ahava ahungira muri kongo n'umuryango we igihe inkambi z'impunzi zasenywaga bavuye mu yo barimo ya inera bagenda ishyamba olivier iradukunda kamugisha ari hano mu kiganiro ashakisha se ngayaberura jean marie vianney atuye mu karere ka nyagatare umurenge wa nyagatare akagari ka barija umudugudu wa burumba ikinzanye muri iki kiganiro nakurikiranye amakuru amaze igihe nyakurikirana ariko nari narababuze ikinzanye cya mbere gikomeye ni umuryango wanjye nabuze nabuze umuryango tuburana mu bihe bigoye by'intambara muri congo twaragiye duhungiyeyo tumaze guhungirayo rero nkomeza dushakisha nari mutoya ariko mu mu gukura kwanjye nkomeza gushakisha bikomeza kunanirana ntabasha guhita nkubona ariko nabaza amakuru bakambwira ngo ahantu hanyuma bishobora kunshobokera ko nabasha kuba nashakira ibi mu kiganiro cyanyu ubwo rero ikinzanyemo cya mbere gikomeye ni icyo kintu cyo kuba mwamfasha kuba nabona umuryango wanjye umuryango wawe mwatandukaniye he twatandukaniye mu inera mu nkambi ya inera iyi mu nkambi ya inera wari umwana umwe mu muryango cyangwa se wari uri kumwe n'abandi
nari umwana wa gatatu nakurikiraga abakobwa babiri na- nabo tura- turaburana icyo gihe wari ufite imyaka ingahe icyo gihe nari mfite imyaka itatu nari mutoya nari mfite imyaka itatu wari ufite imyaka itatu ubwo wavutse Yeah.
muri mirongo cyenda na gatatu yego byumvikane ko ari muri mirongo cyenda na gatandatu igihe inkambi z'impunzi zasenywaga icyo gihe rwose igihe barasaga amasasu abantu bamwe bagatemba bajya muri iriya nyanja i- ariya mazi manini bita ruwaba aho hantu twagiye niho twatandukaniye cyane abantu benshi baraburana papa wawe Mhm.
uramwibuka amazina ye iyi ndayibuka papa wawe yitwa nde ngayaberura jean marie vianney hanyuma mushiki wanjye mukuru yitwaga ingabire diane umutoya yitwaga maniriho ivete naho mama wawe se mama wanjye niwe twasigaranye niwe turi kumwe yitwa nowera marie janine hanyuma se iyo muganira kubwira umaze gukura kubwira yagendaga aguha amakuru yakubwiye ko yatandukanye ate n'umugabo we n'abakobwa be ambwira ko byari mu isaha ya saa kumi n'imwe z'urukerera noneho babarasa amasasu bari aho ngaho muri iyo nkambi mbabwiye bayarashe bo batandukana barebana ariko nta muntu n'umwe wabasha kuba yakurikira undi bamwe barengera muri uru ruhande abandi barengera mu rundi ubwo biba birarangiye ntitwongera kugira amahirwe yo kongera kubonana wowe na mama wawe kugira ngo mugaruke mu rwanda mwaje muturuka he twaje tuzanywe n'indege yazanye abanyarwanda ahagana muri mirongo icyenda nu- harimo kwinjira muri mirongo icyenda n'umunani Mhm.
tuza duturutse kisangani mbere y'uko mugaruka mu rwanda mu bantu mwahuraga nabo nta muntu wigeze abaha agakuru na kamwe ngo ababwire ko yabarabutse impamvu yo gushakisha no kudacika intege muri iyo myaka irimo gusaga mirongo itatu byatewe n'uko ayo makuru hari ayo twigeze yigeze guca mu matwi Mhm.
ariko anyuramo mama asa nkaho urumva amaze gukura amaze gucika intege ntabwo akibirimo ariko ngewe sinigeze mpagararaho maze kumenyera ubwenge Mhm.
ariko amakuru ya vuba duheruka ni umuntu wahuye n'umuvandimwe wacu amuhereza amakuru y'uko yari ari muri malawi aramubaza ati se wavuye malawi ryari ati maze iminsi mikeya none se wakabyara we nta makuru ya viyane ko twamubuze burundu byarangiye ati "Mm." ati viyane se wigeze gukora kuri eroforo ati yego ati se ko njyewe namubonye muri malawi arimo kumbwira ngo agiye zambiya ngo ariko nava yazajya mozambike kumenya amakuru y'imikorere yabo nubwo ngo yumvaga hari intambara Mhm.
ati mwamubuze gute kandi njyewe twarahuriye muri malawi ariko uwo mugabo kuko ari umukozi wa leta ntabwo yigeze atindana nawe cyane ahubwo bahise batandukana kubera imirimo yabo akoramo bituma nta yandi makuru arenze uwo muntu ari bumuhereze kuko nta na telefone nyarwanda yari yakabonye ubwo rero birangira tu icyo- ayo makuru atugeze mu matwi ariko tubura aho duhera tuyakurikirana cyane ko twabuze aderesi y'uwo mugabo wari we yamuhaye uko biri kose nakumva azakumenya none niba muri kano kanya papa wawe ngayaberura jean marie vianney ah, niba kumva muri kano kanya ah, ni iki ushaka kumubwira
Eh, kubera hari ibintu biba bisa nk'aho biremereye umutima cyane ariko ikintu namubwira kimwe aramutse anyumvise ni uko eh, ndi olivier we yakundaga guhimba akazina ka iradukunda eh, afite gahunda y'uko nagira amahirwe tugataha mu rwanda azakora ibirori cyane bikomeye byo kuba yari abonye umwana w'umuhungu nkurikira abakobwa icyo namubwira kimwe gikomeye ni uko mu myaka yose mfite na n'ubu ntimutegereje kandi igihe cyose angiriye impuhwe akabyumva yakumva ko nanjye imyaka yose mbayeho ntaramubona nambereye agahinda cyane kuba nta kindi namubwira uretse ko yanyiyereka akaboneka nanjye nkamubona nk'umubyeyi akanyereka abavandimwe niba batakiriho ariko niba ba ba- niba bariho niba batakiriho nabwo nawe nkamubona numva umunezero wabo umpagije olivier eh, kamugisha ndagushimye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga ushaka bashiki bawe na papa wawe komeza utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'imana murakoze cyane muvandimwe bene
agasaro kaburaga
hashize imyaka mirongo itatu emmanuel bizumuremyi atandukanye na nyina na murumuna we mu kwezi kwa kane umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine yari kwa nyirakuru ku gikongoro nyina ari i kigali kubera intambara inzira zibyara amahari emmanuel ahungana na nyirakuru berekeza muri kongo ari hano mu kiganiro atuye mu karere ka ruhango umurenge wa ruhango akagari ka nyamagana umudugudu wa bwangacumu ikintu kinzanye mu kiganiro ni ugushakisha umubyeyi wanjye mama na na murumuna wanjye mwaburaniye Ah.
hehe mwatandukanye mute twatandukanye mirongo icyenda na kane ubwo jenoside yatangiraga nabaga ku mukecuru nk'uko nabyanditse kuri watsapu nabaga ku mukecuru witwa bonifirida karubibi bonifirida yari atuye kimironko ubwo ni nyina wabo wa mama ubwo twajyaga gusura rero mukecuru umubyara nyirizina umubyara i nyamagabe hahoze ari ku gikongoro twaragiye a- asigayo kwa kundi umubyeyi asigaye uw'umwana ngo eh, ba- ba nyirarume baba bamusuhuza ba nyina wabo gutyo nagomba kujya gutangira ishuri yagarutse i kigali nanjye ngoma kwa mukecuru niwe twahise duhungana tujyana muri kongo ubwo yari ahetse murumuna wanjye ufite umwaka umwe icyo gihe njye nari mfite imyaka umunani twavutse turi abana babiri mama wawe yitwaga nde yitwaga ntashamaje sipesiyoze hanyuma yasubiye i kigali mu kuhe kwezi ni mu kwa kane mbere y'uko itariki esheshatu z'ukwa kane kuko yasubiye yasubiye i kigali nko mu matariki gutyo ane ubwo haciyemo iminsi itatu nibwo jenoside yahise itangira
hanyuma wowe na nyogokuru murahunga mujya muri kongo yego tuhungana na nyogokuru tujya muri kongo kongo tugezeyo ibirebire ntabwo ya minota twayikoresha ngo mbisobanure ariko twaragiye nsigarayo kubera ikibazo cy'intambara yari iriyo mu nyuma ncyurwa na croix rouge ndongera mu gushakisha umuryango croix rouge imbonera wa mukecuru ko imyirondoro uko nayitangaga ari undi umwana nayivangavangaga sinayisobanuraga neza nasobanuraga ko uwo mukecuru ari we mama ese ubwo muri mirongo cyenda na kane wari ufite imyaka ingahe ndi uw'inani gatandatu nafite imyaka irindwi ishyira ku munani kuva icyo gihe rero ntabwo wongeye kubonana na mama wawe Eh, icyo gihe ntabwo nongeye kubonana ma- na mama wanjye ntabwo nongeye kubona n'uwo murumuna wanjye yari ahetse ntabwo urumva aho yagiye nyine ba- yagiye ahetse murumuna wanjye amazina ya murumuna wawe urayazi
Eh, ndayazi yitwa nde yitwaga munyakazi isidore uwo mukecuru nyogokuru ni nyogokuru mwahunganye hanyuma wagaruka umwitiranya na mama wawe ukaza kumubona Ah, iyi we yitwa Mm.
nde
yitwa nyirabazungu maderina aracyatuye ku gikongoro nyamagabe ubu ngubu oya ntago ag- ntago agituyeyo ubu ngubu atuye mu karere ka muhanga none rero yego Mm.
nta yandi makuru ya mama wawe wongeye kumenya kuva muri mirongo icyenda na kane nta yandi makuru uko nahunze uko nahunze tukajya muri kongo wakaza i kigali intambara ikaba ari mu nzira ziza i kigali cyangwa yageze kuko cyane ko n'indangamuntu ye yari yayi- yayibagiriwe mu isakoshi kwa urumva iwabo tuhita iwabo ariho kwa mukecuru wanjye kwa nyogokuru Mm.
ubwo urumva we yasubiye i kigali nta ndangamuntu afite Mhm.
kuko n'ubundi indangamuntu mpungutse hari uburyo bundi naje ku- kuyibonamo bakwanditse kuri nyogokuru wawe bakwanditse kuri nde oya njye nanditse mu ndangamuntu ya mama n'ingefura ye ngakurikirwa n'uwo murumuna wanjye witwa munyakazi sidore ese nta so wagiraga Eh, data naramugiraga ariko mama ya, kwa kundi uba uri umwana bishobora kuba ari umudamu wa ka- umugore wa kabiri kuko papa twabonanaga rimwe na rimwe we se ari mu rwanda Ah, amakuru ufite ni uko nawe yahunze muri kongo akagwayo oh, komera none se Mm.
mbere y'uko mama wakuzana ku gikongoro ah, mwari mutuye he yego njye nabanaga n'umukecuru witwa bonifrida wari utuye kimironko ariko ubu ngubu uwo mukecuru aba amakuru ambwira ko ari mu bubirigi ari- cyangwa se mu bufaransa ubu ashobora kuba yenda yum- yumva ijwi rya amerika yaba nanyumva yitwa karubibi bonifrida niwe wanandize eh, ubwo urumva papa yashatse mama ariho aba uwo mama yabaga kwa nyina wabo ntabwo nabanaga na mama mama yazaga kumfata nkumbuye tukajya gusura umuryango nk'uko icyo gihe icyenda kane twagiye gusura umukecuru wo ku gikongoro rimwe na bonifirida uwo mukecuru wundi uba mu bubiri jya vindimwe na na nyirabazungu madere n'abavindima ntabwo wigeze u- usubira igikondo ngo ujye kureba ko wamenya amakuru wagira n'umuntu muhura kubwire niba yarabonye mama wawe ahunga urumva maze gukura Mm.
maze kumenya ubwenge ah, ubwo naje gutekereza ko ibyo byose iwacu bakodeshaga i- i kigali kuko papa yakora- yari umushoferi akora ingendo ubwo byatsi ubwo urumva barakodeshaga Mm.
ubwo urumva nyuma y'imyaka irenga icyenda kane nagarutse mu rwanda bibiri na makumyabiri bibiri na rimwe ubwo ni imyaka igera kuri irindwi kandi nabwo urumva kugaruka nabwo nari nkiri umwana mu buzima bwakurikiyeho bwabanje kuba bubi kwiyubaka n'iki ubwo aho umenye ubwenge rero namenye ubwenge numva ko bakodeshaga byo- bya- batari batuye Mm.
ubwo rero gu- kujya gushaka umuryango ahantu bakodeshaga urumva ntabwo byari koroha ubwo urumva kuva mama yaza kumfata kwa bonifirida tukajya gusura mukecuru ku gikongoro ntabwo bonifirida twongeye kuvugana na n'ubu ngubu ntabwo twongeye kubonana Mm.
gusa amakuru mfite ni uko um, numva aba mu bubirigi niho numva aba ntabwo mfite nimero ye ubwo abaye yumva ijwi rya amerika yenda ubwo nashyi- kuri watsapu nashyizeho nimero zanjye za telefone aderese ubwo yenda abaye yumva ijwi rya amerika mwazazimumpera tukavugana nta kibazo niba mama wawe we akumva muri kano kanya niba akiriho tumusabire kugira ngo abe yarashoboye gusohoka muri kigali muri icyo gihe Mm.
eh, cy'amahina Ah, niba Mm.
akiriho akaba akumva Mm.
ni iki wumva ufite ku mutima ushaka kumubwira
ibyo byose amarangamutima y'umwana ntiyabura gusa narakuze ndi umugabo afite abuzukuru ndi umugabo ndubatse mfite umugore ndu- umugore umwe n'abana batatu ubwo urumva afite abuzukuru ah, n'umuhungu we yarakuze ah, ubwo urumva amatsiko mfite ni ukumva ko mama yaba akiriho Oh, byambera byiza abaye akiriho nyine tuko- tukongera tugahura ngaho rero komeza utegereze wizeye wakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kaburaga nkwifurije amahoro y'imana murakoze cyane
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine umugabo witwa mukeshimana adiriyani yasize umugore n'abana babiri umutoni wa se christine mukeshimana wari ukiri uruhinja na musaza we francois w'imana impaye yabasize igitarama ku ngiro iwabo ku kibuye nyuma y'imyaka mirongo itatu umwana we yahaye izina rye akamwita mukeshimana christine umutoni wa se aramushaka atuye mu karere ka gasabo umurenge wa kinyinya akagari ka kagugu umudugudu wa kabuhunda ya mbere
nzanye mu kiganiro cy'agasore kaburaga agira ngo mumfashe gushaka papa wanjye navutse ntamuzi ariko nkura ababyeyi bambwira yuko yagiye ahunze muri jenoside ariko ntibabashe kongera kubonana Uri- uracyafite mama wawe yego mama wanjye ndamufite wavutse ryari wowe Njye navutse mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane mu hanyuma kwezi kwa gatatu hanyuma mama wawe yahunganye na papa wawe oya ntago bahunganye mama yasigaye iwabo aho yavukaga papa wanjye yabaga i kigali aza kuza ahitwaga muri perefegitura ya gitarama kuko ariho mama wanjye avuka hanyuma rero yari aje aje kumusezeraho amubwira ko nawe agiye guhungira iwabo aho yavukaga ku kibuye hahoze ari muri perefegitura ya ya kivumu papa wawe yitwa nde yitwa mukeshimana adriye hanyuma arahunga ahungira ku kibuye wowe agusigura uruhinja agusigana na mama wawe Eh, nsiganye na mama wanjye na musaza wanjye wari ufite imyaka irindwi mama wawe yitwa nde yitwa musabimana mariya
musaza wawe
musaza wanjye yitwa uwimana imaye francois hanyuma mama wawe ya- atajyanye na papa wawe
mama wanjye yarambwiye ngo impamvu atajyanye na papa wanjye muzehe we nyine ubwo sogokuru ubyara mama yamubujije yuko bahungana aramubwira ati wowe guma hano unagende niba bimubera amahoro azagaruka agusange ntabwo wahungana umwana w'uruhinja kuko nyina ari nyiri agahinja aramubwira ati guhungana abana babiri byakugora Eh, niyo mpamvu yatumye batajyana hanyuma ageze ku kibuye yigeze eh, abatumaho ngo abamenye amakuru yanyu kuko papa yakundaga kuba mu mujyi wa kigali hari inshuti ye babanaga yari ituranye na, na mama aho avuka niwe babashije kongera kubonana muri mirongo cyenda na karindwi babonana nabwo bahuriye i kigali ariko ntabwo yigeze yongera kubasha kuba yabonana n'umuryango wo kwa mama keretse uwo mugabo wenyine bahuye niwe wambwiye ko bahuye icyenda karindwi ni umugabo nawe avuka uruhango waho aba ndahazi na nimero ze ndazigira ni umuturanyi wo kwa mama niwe wa- wabashije kutubwira ko bahuye muri mirongo cyenda na karindwi bahuriye i kigali ahitwa kabeza hari i remera ariko asanga yashatse undi mugore aravuga ati uzansuhurize abana banjye n'umugore wanjye ariko ntabwo tukibashe kongera kubana kuko nashatse undi ni ukuvuga rero yuko papa wawe ari mu rwanda Mu- kuba hari nyiri ayo makuru numva yuko hari ariko njye sinda- sindabonana nawe na mama wanjye kuva muri mirongo icyenda na kane barongera kubonana ni ayo makuru uwo muntu aduha nawe yarambwiye ngo bayarukana icyenda karindwi ntarongera kumenya amakuru ye
uwo muntu wabahaye amakuru umbwiye ko atuye mu ruhango
yego yakubwiye ko yahuye na papa wawe
yego yari inshuti ye
bahurira ku kabeza
i baraganira remera uwo mugabo w'inshuti ya papa wawe yitwa nde
yitwa nsabimana silivesitiri
ntabwo wongeye kumubaza niba kuva icyo gihe kuva muri mirongo icyenda na karindwi barongeye kubonana
twara naramubajije arambwira ngo ntabwo bigeze bongera kubonana kuko nta na gihe cya telefone bari bafite ngo babe bahana nimero icyo gihe baherukana kubwira yuko papa wawe yabishatse undi mugore kandi ko yabyaye n'abandi Yego.
bana Mm.
ayo makuru na mama wawe arayazi Eh, mama wanjye nawe ayazi ari uwo mugabo wayamubwiye
none se uri hano mu kiganiro agasaro kaburaga urashaka kubona papa wawe
Mm.
nubwo bwose we ah, atashatse kongera ku- kubabona um, Eh, asa naho yabibagiwe Um, mm.
ni iki gituma wumva ushaka kumubona kandi yarabataye
kiruba kinshishikaje kubona papa ngira amatsiko yo kubona data wambyaye byibuze nkareba n'isura ye mba numva mufitiye urukundo n'ubwuzu bwinshi kuko iyo turiho tutazi umubyeyi wacu biratubabaza nyina musaza wanjye Niko- niyo mpamvu twifuje ko twamubona byibuze tukanamusuhuza akamenya ko twanakuze kuko nawe ndabizi ko atazi amakuru yacu neza atazi imikurire yacu uko yagenze urumva aheruka kubaza amakuru yacu icyo gihe cya mirongo icyenda na karindwi nta yandi makuru yigeze yongera kumenya twebwe rero nk'abana be yabyaye tuba twifuza kumubona tukamenya umuryango wacu wo kwa data mbese natwe bikadutera ishema ry'uko twaba dufite umubyeyi wacu tumuzi kuko kumva ko papa wacu yagiye ntagaruke biratubabaza none se umutoni wa se papa wawe nindamuka amubonye Amen.
ashobora kwemera ku- kubabona ashobora no kuvuga ati ntabwo nshaka kubabona aramutse Mm.
adashatse kubabona wabyakira uti aramutse adashatse kutubona urumva nta kindi nakora nyine nabyakira yuko nkabifata nko kutwanga ariko njyewe mba numva nta mubyeyi wakanga umwana we kandi nabyo binabayeho twabyakira uko nguko ni ukuri nta kibazo kindi twagira twashyira umutima hamwe tukamenya ko turi gushaka tutadushaka mbese iyo uganira na musaza wawe mu kaganira kuri papa wanyu mujya mwibaza impamvu yaba yaramuteye kudasubiza amaso inyuma ngo amenye ko yabyaye ngo abamenye Tu- amenye amakuru yanyu icyo kintu tukibazaho inshuro nyinshi iyo turi kumuganiraho turibaza ese kuki nk'uyu mubyeyi ataba yaragarutse kutureba ariko kubwo ibyo ayo mateka mabi yaranze igihugu cyacu yabayeho na twa dutekereza ko ashobora kuba yaragiye yibagirwa ahantu twari turi ubu twari turi ahantu mu cyaro kure tukibaza ko yahibagiwe umuntu mukuru se yakwibagirwa aho yari ajisha igisabo ko nta birumvikana ko ntabwo yari ko yakundaga kuba kuko we na mama babanaga hano mu mujyi wa kigali noneho igihe mama yarantwite ari hafi kubyara nibwo ya- yavuze ngo reka ajye kubyarira mu rugo iwabo ubwo sinzi bo hagati yabo icyari cyabibateye gufata umwanzuro w'uko yajya kubyarira iwabo kuko aho yabyariye kwa, hari kwa papa we na mama we papa wacu we yaje aje kutureba ku, aje kureba mbega n'avutse Mm.
ntabwo yari ahazi cyane ku buryo wenda yavuga ngo aho hantu yari ahazi ku buryo yakomeza ahagenda yari ahageze inshuro ebyiri zonyine mbese mama wawe yakubwiye yuko papa wawe yakoraga iki yambwiye yuko yacuruzaga mu isoko rya kabeza n'ubundi yacuruzagamo ibintu by'imbuto n'imboga mukanya uvuze ko amateka u rwanda rwanyuzemo ashobora kuba yaratumye yibagirwa mbese ayo mateka ashobora no kuba yaratumye atanagaruka aho yashatse nabyo bishobora kuba byaratumye atahagaruka yego ntabwo yigeze ahagaruka ariko ndimo ndashaka icyamuteye kutahagaruka wambwiye ko yahanyuze agenda ahunga um, yego ariko sogokuru akabyanga akavuga ati umwana w'umukobwa nagume hano wowe ugende wenyine um, Mm, udahungana abana bato
mm.
nta kindi kintu gishobora kuba cyaratumye badahungana
nta kindi kintu bigeze babasha kumbwira iyo mbabajije ayo makuru nuko bansubiza bakambwira ubwo nguko ko ariyo mpamvu yatumye batajyana yuko twe twari abana batoya ntabwo ashobora kuba yaranze kumujyana yabigambiriye oya ntabwo ntabwo yari ya- ntabwo yari yabigambiriye Mm.
kuko ndakeka iyo aza kuba yabigambiriye ntabwo aba yaramuzaniye ibikoresho nk'umubyeyi wabyaye kuko we yaje amuzaniye ibikoresho bimwe bafatamo umwana yavutse imyambaro yo kwambara azaniye na musaza wanjye imyenda Mm.
ndumva rero icyo gihe bari bafitanye urukundo nta cyari kutamubuza yuko ya- yazagaruka kureba umuryango we
none niba papa wawe wambwiye yuko yitwa mukeshimana adiriyani niba agicuruza ku kabeza niba yarungutse akaba yari yarunguruje yari agiye gucururiza mu mujyi eh, aho yaba ari hose niba kumva muri kano kanya eh, ni iki kikuri ku mutima iyi myaka ibaye mirongo itatu utazi amakuru ye umushaka nk'umwana ah, ni icyo ushaka kumubwira icyawe kandi n'ijambo twaje musaza wawe nawe um, mubwire rwose ntibakumva
rwose niba papa wacu atwumva mu ijwi ry'u- ry'abana be mpagarariye musaza wanjye tutari kumwe aka kanya papa wacu turamukunda cyane twifuza kumumenya kuko aho duciye batubwira ngo dusa na data ariko tukaba tutamuzi ni ukuri aho aradukundira twiyereke turamukunda kandi nta nta zindi mbogamizi tuzamutera abantu bamwe abantu bamwe mu rwanda batinya abana kubera ko bazi yuko bazabaka iminani ashobora no kuba yenda nta Yes.
niyo afite ariko ikibazo Mm.
cy'iminani nacyo abantu bamwe baragitinya avuga ati abo bana baranshaka kugira ngo nzabahe iminani Eh, mwebwe iyo minani hariyo mu- mukeneye yaba iri muri gahunda twebwe nk'abana yasize ni ukuri twabaye abagabo n'abagore wundi umugore ndubatse musaza wanjye nawe arubatse afite umugore n'umwana ni ukuri nta minani tumukeneyeho nta minani dushaka icyo dushaka ni ukumubona tukawumenya tugasuhuzanya tukumva ko natwe turi abana dufite ababyeyi bombi cyane ko nakubwiye ko du- bakunda kutubwira ko dusa na papa mba mfite ishema ryo kubona umubyeyi wacu rwose nta minani twamwaka ntayo ubabwira ko musa na papa wanyu ninde ni mama wanyu ubibabwira ni ukuvuga ba mama wacu bari bamuzi Mm.
na ba marume kandi na mama wacu nkunda kumubaza impamvu banyise umutoni wa se akambwira ati papa wawe ukivuka yabonye musa urumva ko aribwo yahise anyita ngo nitwa umutoni wa se mukesha imana akanyitira iryo zina rye mukesha imana Eh, iryo zina ndanarikunda cyane niyo mpamvu rero nakunze kurikoresha ngo nitwa umutoni wa se mukesha imana kugira ngo hazaba azavuga ati hari umwana wanjye nabyaye mwiyitirira izina ryanjye ndahamya yuko azakumva niba akiriho um, ni ukuri akatunyuraho kugira ngo tubahuze mwongere mubone ibyishimo by'umubyeyi ngaho rero umutoni wa se christine mukeshimana ndagushimye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kabura gakomeza utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'imana nanjye ndabashimiye cyane murakoze cyane kagasaro tugashake kazaboneka kagasaro tugashake kazaboneka
turacyari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine witwa binama louis david wakoraga mu kigo cy'ubushakashatsi ku buhinzi izari rubona yahunze u rwanda yerekeza muri congo murumuna we jacques habiyambere aramushaka atuye mu karere ka gasabo umurenge wa rusororo akagari kabisenga ikinzanye mu kiganiro ni ugushakisha mukuru wanjye mukuru wanjye witwa binama wi david binama louis david mwatandukanye ryari Eh, mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane ni ukuvuga ngo yakoreraga muri zari butare a- ahita akomeza ajya muri ngo nitwongera kumubona kuva icyo gihe muri zari rubona yakoraga mu iki yari agoronome yari u- umukozi wo mu biro yakoraga iki yakoraga nk'umugoronome wize iby'amashyamba hanyuma ahungiye muri kongo mwamenya agace ka kongo yahungiyemo ntabwo twa namenya ngo ni akahe ntabwo namenya agace nyirizina yari arimo yari afite umu- ariko bavuga ko ari mu nkambi zo muri kongo yari afite umugore n'abana Eh, baje kutubwira ko yaje gushaka ari ariho wari yaje gushaka umugore muri kongo uwabahaye amakuru yababwiye ko yari mu kahe gace ka kongo Eh, mu gice cy'igoma ubwo hari mu buhe mwaka ni vuba aha ni kera ni kera muri iriya myaka y'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatanu icyenda gatandatu yari yarashatse umunyarwandakazi cyangwa umunyekongo ntabwo twamenye amakuru twumvaga gusa ko yaba yarashatse umugore
uretse ayo makuru muherukamo mirongo icyenda na gatanu nta yandi makuru mwongeye kumenya ye amwerekeye niba aragumye muri kongo se cyangwa yarahavuye agana mu kindi gihugu oya tw- nta yandi makuru twamenyeye mwakomeje gushakishiriza no mu rwanda hose muraheba yarashakishije turaheba pe hari impamvu igaragara yari kubuza ab'inama garuka mu rwanda nta mpamvu yari ihari ubu se niba kumva muri kano kanya mubwire amakuru mubwire amakuru yo mu muryango mubwire amakuru y'u rwanda mubwire amakuru yawe kugira ngo eh, nakumva bizamutere n'iyo neza yo kugusanga
Eh, binama louis david eh, mukuru wanjye aha ni habiyambere jacques murumuna wawe mwitaga goone ndi mu rwanda ndi mu murenge wa rusororo mu kagari ka bisenga umudugudu wa gasiza aho twitaga mu cyanya muri kiriya gihe cyo hambere hamwe twajyaga tujya guhinga tukajya kureba imyaka mu cyanya ari i nyagasambu aho niho ubu ntuye ndi kumwe na mukecuru mama wacu mukangwiro tirifina hari jacqueline mutijima hari mugwaneza kerema antine abo bose niho ho turi hanyuma murumuna wawe we mugabo inosa twitaga ngo abi ari hariya kimisagara ariko atari hamwe twabaga hamwe twabaga kimisagara twarahavuye hanyuma mutangane esperance we ari mu cyahoze ari gikongoro i- i nyamagabe niho ari hanyuma umubyeyi Cléma umubyeyi marie claire ariwe twitaga kadete ari irunda hariya ku ruyenzi twaragushatse turakubura dushakisha amakuru yawe turayabura ariko nitabaza agasaro kaburaga kugira ngo kabe kadufasha tube twakubona muri uyu mwanya rero nagira ngo nkubwire ko tugukumbuye kandi twibaza amakuru yawe aho uherereye tukibaza niba be bamwe twibaza niba ukiriho cyangwa se niba utakiriho niba utwumva twagusabaga kugira ngo utubwire amakuru yawe tuyitabye imana muri mirongo cyenda n'icyenda we ntakiriho ntagihumeka turahari rero turagukumbuye kandi twifuza kumenya amakuru yawe jacques habiyambere urakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kaburaga ushaka umuvandimwe wawe ah, binama louis david ngaho rero komeza utegereze uwizeye nkwifurije amahoro y'imana murakoze cyane agasaro kaburaga ndabashimiye
agasaro kaburaga karabonetse
ikiganiro cy'uyu munsi ni hano kirangiriye mbashimiye mwese kuba mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mugatanga n'umwirondoro wanyu aho mubarizwa ni incamake ku muntu mushakisha ni zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru nongere nyisubiremo zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru naho ubutaha rero mwari kumwe na venuste nshimyimana kaburaga